turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu hano washington muzindukanye na diana nininahazwe ikaze mu makuru rero tubafitiye muri kino gitondo ibitigiri vy'abana bapfa batarakwiza imyaka itanu kubera ubuvuzi budashemeye bibandanya kwiyongera mu ikambi z'abarundi ziri muri tanzania iyo bakwakiye rero ukaza kwigana indwara ukuntu zimeze iyo ubiganiye irya miti baguhaye baguhereza ubumanyi bubiri canke butatu butatu nyene bumaze hanyuma umufatire kwenda aratonze iminsi itatu ntwaye umucyuko ngaho akurikirwa n'uyo vyaze birambabaza rwose kwera niho ndaciye ndiyifumburira ko nyene sinsubira ko nikuza ndaza kuvurirwayo aba ni bamwe mu barundi bahungiye muri tanzania niyo tubafitiye muri make kandi umurwi uje gutegura amatora mu rwanda waraye utangaje ko abantu umunani biga bigenga aribo bipfuza kuba abakandida perezida mu matora azoba mu kwezi kw'indwi mu burundi ikibazo c'umutekano ngihangayikishije impande zitandukanye navyo twabiteguye aha muri amerika ho politike mpuzamakungu ntiboneka mu migambi y'abakandida mu matora ya perezida musangwa ikaze nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahere kuyagezweho hirya nino ku isi ayino munsi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na thomas kamirindi
amakuru tuyahere muri Ukraine President Volodymyr Zelensky ejo kuwa kane yasuye abasirikare be bari mu ntambara mu ntara ya Kharkiv mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'igihugu yaganiriye n'abakuru babo bayoboye urugamba anasura mu bitaro mu mujyi wa Kharkiv umurwa mukuru abasirikare bakomerekeye mu mirwano nyuma yaho yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko ibintu bimeze nabi cyane bikomeye ku rugamba ariko ko muri rusange ingabo ze zihagazeho yongeyeho ko agiye kuboherereza abasirikare b'inyongera n'ibikoresho umujyi wa Kharkiv uri muri kilometero mirongo itatu uvuye ku mupaka w'uburusiya uburusiya bumaze iminsi bwarakajije imirwano muri iyo ntara ndetse buvuga ko bumaze kwigarurira imidugudu imwe n'imwe byatumye perezida zelenski asubika mu gihe kitagenwe urugendo yagombaga kujyamo kuri uyu wa gatanu muri esipanye na portugal mu gihe perezida wa Ukraine zelenski yari arimo asura abasirikare be ku rugamba perezida w'uburusiya vladimir putin we ejo kuwa kane yagiye mu ruzinduko rw'iminsi ibiri rwo gushaka amaboko mu bushinwa yashimiye mugenzi we Xi Jinping ibitekerezo leta ye yatanze byo kurangiza intambara yo muri Ukraine ubushinwa bwabitangaje mu mwaka ushize bisaba guhagarika imirwano n'ibiganiro bitaziguye hagati y'uburusiya na Ukraine ariko Ukraine n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigishyigikiye byabiteye utwatsi bivuga ko bibereye uburusiya gusa kuko bitavuga ko uburusiya bugomba kuva ku butaka bwa Ukraine bwigaruriye muri uru ruzinduko perezida Putin na Xi Jinping bashimagije umubano uri hagati y'ibihugu byabo byombi kandi bavuga ko bazakomeza kuwutsura buri gihe kurushaho byatumye leta zunze ubumwe za Amerika itangaza ko umukuru w'ubushinwa afite imvugo ebyiri umuvugizi wayo Vedan Patel yabwiye abanyamakuru ati Xi Jinping ntashobora kuvugurura umubano n'uburengerazuba bw'isi kandi ngo ahindukire akomeze cyane uwo afitanye n'Uburusiya radiyo ijwi rya Amerika Isirayeli irahunga ingufu zose zikoreshwa kugira ngo imirwano ihagarare mu ntambara irimo irwana na Hamas mu ntara ya Gaza Eugenie Mukankusi ninde wabivuze ibi perezida wa misiri abdel fatah al sisi yabibwiye abakuru b'ibihugu bari bateraniye mu nama imanama kuri uyu wa kane misiri nicyo gihugu gihuza impande zishyamiranye yongeyeho ko isirayeli irimo gukomeza ibikorwa byayo bya gisirikare irafa umujyi wo ku mupaka w'amajyepfo hagati ya misiri na gaza yavuze kandi ko isirayeli irimo gukoresha uwo mupaka unyurwaho n'abava ku ruhande rwa palestina isirayeli na misiri byagiye byitana ba mwana mu bijyanye n'uruhare mu gufunga icyo cyambu cyagize akamaro kanini mu kugeza imfashanyo ku butaka bwo ku nkombe aho abantu bamwe bashobora kwicwa n'inzara isirayeli kuwa kabiri yavuze ko misiri ari ikwiye gufata icyemezo cyo gufungura icyambu cya rafa no gutuma ibyo gufashisha ikiremwamuntu byinjira mu ntara ya gaza ibi byatumye misiri yamagana ibyisobanura ko ari nk'urwitwazo mu kugerageza gushyira amakosa ku bandi mu bijyanye n'ikumirwa ry'imfashanyo perezida sisi yagize ati twasanze isirayeli ikomeje kwitaza inshingano zayo no guhunga ibikorwa byose byatuma ihagarikwa ry'imirwano rigerwaho intambara yo muri gaza kandi irimo n'abahuti bo muri yemen bashyigikiwe na irani bongeye kurahira ko bazibasira amato yose azaba yerekeje ku byambu bya isirayeli kandi si mu nyanja itukura honyine gusa eugene mukankusi ikomeza uwo mutwe wari wakangishije kongera ibitero byawo ku mato yerekeza ku byambu bya isirayeli no mu nyanja ya mediterane mu cyo bavuga ko ari igikorwa cyo kugaragaza ko bifatanyije n'abanyepalestina mu ntambara isirayeli irwana n'umutwe wa hamasi mu ntara ya gaza umuyobozi w'abahuti yahamagariye byihutirwa ubushinwa uburusiya ibihugu byo ku mugabane wa aziya n'iby'uburayi kutajyana ibicuruzwa byabyo ku byambu bya isirayeli abahuti mbere bari bavuze ko icyo bibasiye ahanini ari isirayeli n'inshuti zayo arizo leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza umuyobozi w'umutwe w'abahuti ari huti yavuze ati buri wese agomba guhagarika kujyana ibintu ku byambu by'abanyepalestina byigaruriwe yakomeje avuga ati biri mu nyungu z'amasosiyete yose guhagarika gushyira ibintu umwanzi isirayeli binyuze mu nyanja mediterane cyangwa mu bindi bice ibitero by'abahuti byatumye ibiciro byiyongera ku bintu bigemurwa hamwe n'ubwishingizi ibyo bitero byafunze inzira z'ingenzi z'ubuhahirane hagati ya aziya n'uburayi bituma amakompanyi atwara ibicuruzwa abinyuza mu nzira za kure kandi akora ingendo zirushijeho guhenda zica mu majyepfo ya afurika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye muri cad urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwemeje ejo kuwa kane burundu ko general mahamat idris debi ari we watsinze amatora yo ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa gatanu rwateye rero utwatsi ibirego by'abari bahanganye nawe barusabaga gusesa amatora baregaga debi ko yibiwe amajwi na komisiyo y'amatora ku isonga harimo minisitiri w'intebe w'inzibacyuho succe masra uyobora ishyaka ryitwa le transformateur ritavuga rumwe n'ingoma y'abasirikare urukiko rwemeje bidakuka ko general mahamad debi yabonye amajwi mirongo itandatu na rimwe ku ijana naho succe masra wa kabiri abona amajwi cumi n'umunani n'ibice bitanu ku ijana naho uwigeze kuba minisitiri w'intebe albert pahimi padake araza ku mwanya wa gatatu n'amajwi cumi n'atandatu n'ibice icyenda ku ijana abandi bakandida barindwi basigaye begukanye amajwi y'intica ntikize general mahamat debi yasimbuye se wari umaze kwicwa mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nk'uko itegeko nshinga rya cad ribivuga agiye gutegeka manda y'imyaka itanu kandi nayirangiza azaba afite uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza indi manda imwe rukumbi dusoreze amakuru yacu mu ntara y'ubufaransa yitwa nouvelle caledoni iri mu nyanja ya pasifika kuva ku wa mbere w'iki cyumweru iri mu myivumbagatanya ikaze ivanzemo no gusenyagura ibintu no gusahura imaze guhitana abantu batanu barimo abajandarume babiri perezida emmanuel macron yashyizeho amasaha y'umukwabu ejo bundi kuwa gatatu ejo kuwa kane kandi yoherejeyo abashinzwe umutekano b'inyongera igihumbi gukubita ingabo mu bitugu abasanzweyo igihumbi na magana arindwi usibye abantu bamaze gupfa abandi mirongo itandatu bo mu nzego z'umutekano barakomeretse abaturage magana abiri na cumi na bane bo bamaze gutabwa muri yombi iyi myivumbagatanyo yatewe n'umushinga inteko ishinga amategeko y'ubufaransa irimo yiga wo kuvugurura itegeko nshinga uteganya uburyo bwo gutora muri nouvelle caledoni bushyashya abaturage bakabyanga bakavuga yuko bishobora gusubiza inyuma amahirwe yo kubona ubwigenge bw'ikirwa cyabo
umurwi ujeje gutegura amatora mu rwanda waraye ushize ahabona urutonde rw'abakandida bigenga bifuza kuzo kwiyamamaza amatora ya perezida w'u rwanda ni mu matora azoba mu kwezi kw'indwi asumta kaboyi yakurikiranye ikiganiro komisiyo y'amatora mu rwanda yahaye abamenyesha amakuru mu kiganiro bamwe mu bagize iyi komisiyo bahaye itangazamakuru bagaragaje aho imyiteguro igeze ubuyobozi b'iyi komisiyo madamu odagasinzigwa yasobanuye ko mu bantu umunani bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu babiri bamaze guhagarika ibyo bikorwa yumvikanishije ko habonetsemo n'abagenda barenga ku mategeko ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino twabasaba yuko bakomeza kuba inyangamugayo bagakora ibyo amategeko ateganya kuko nec aho bakwica amategeko ifite ububasha ah, bwo kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza ababa bakoresha amafaranga hamwe na hamwe ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko igikorwa cyo gushakisha abasinyira abakandida bifuza kuzajya ku mwanya wo kuyobora u rwanda bamerewe hirya no hino mu gihugu tuvugana na bwana inosa hakizimana ni umwe mu bifuza guhatanira umwanya wo kuzayobora u rwanda ukomoka mu ntara y'uburengerazuba bwana hakizimana yabwiye ijwi rya amerika zimwe mu mbogamizi barimo guhura nazo mu gukusanya ibikenewe maze kubona imikono magana atanu mirongo itandatu nsigaje imikono mirongo ine yego bigenda bituvuna aho tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa na- n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara bakaba bo kuba bohereza n'abagitifu b'imirenge kudukubita noneho ikosa ryabaye muri komisiyo we mwasaba ko bakosora ni ukuvuga ko muri iyindi manda baba bakwiye guhereza umuntu n'ikarita ifite agaciro ku kwezi baduhaga agatabo n'impapuro zo kuzuzaho imikono muri buri turere wabyereka umuyobozi umuyobozi w'akarere akavuga ati ibintu nacyo najya kuri sisiteme nkabikururaho komiseri ushinzwe ibirebana n'amategeko muri komisiyo y'amatora mbabazi judite yagarutse ku makosa ajya akorwa n'abakandida bigenga amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi ariko hari abo mwa- mubona namwe bafata impapuro zi- ziriya zo gusinyisha akaba agiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza biriya ntabwo ari byo baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe wamubaza ese hari igihe ki ati hari saa moya n'igice z'ijoro ese wowe ujya gusinyisha saa moya n'igice z'ijoro kubera iki kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu abantu bakubona m- ku manywa iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibibazo Eh? uwagiye gusinyisha mu kabari ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwiga kugeza ubu iyi komisiyo yibukije ibyo buri mukandida perezida na kandida depite basabwa kuzuza judite mbabazi ashinzwe amategeko muri iyi komisiyo Ibisabwa rero kuri iyo myanya yombi kuri perezida wa repubulika hariho kuba afite ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko kuba nta bundi bwenegihugu afite kuba ari indakemwa mu myifatire no mu mibanire n'abandi bantu atarigeze akatirwa burundu igihano kingana cyangwa kirenze amezi atandatu atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki aho ni kuri perezida wa repubulika I- umwihariko twumvisemo cyane harimo imyaka i- ibiri butandukaneho n'abadepite harimo imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko mu gihe ku badepite ari imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko komisiyo y'igihugu y'amatora yasobanuye ko guhera ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka izatangira kwakira kandidatire z'abifuza kwiyamamaza ku myanya inyuranye bikazarangira tariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya perezida wa repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira ku wa gatandatu tariki makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka bisozwe tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa karindwi abanyamakuru bifuje kumenya ibikunda kuvuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora itigenga ariko basubizwa ko komisiyo y'igihugu yigenga mu bikorwa byayo byose nk'uko byemejwe n'amategeko ibindi bibazo byagarutsweho ni iby'abakandida bigenga batangiye kujya gushakisha imikono y'abantu bagera kuri magana atandatu mu gihugu hose bamwe bagaragaje ko ari igikorwa kivunanye gusa abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora berekana ko utakwifuza kuba perezida w'igihugu udashobora no kubona imikono y'abantu magana atandatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kabuye urakoze tuve mu rwanda tuja mu burundi aho umutekano muri kino gihe utifashe neza ubwani bwose haba abanyagihugu ndetse n'abanyamahanga bahaba n'abahagendera impande zitandukanye zirimo leta ya canada na onu byaburiye bisaba kwigengesera leta naho ihagaritse ibikorwa bimwe bimwe birimo imikino ikinirwa mu bubare na za sinema inkuru y'umenyeshamakuru thierry ndayishimiye ari i kigali mu rwanda izo mpande zose mu cegeranyo bashize hanze cerekana ko umutekano utifashe neza mu bice byose bigize igihugu c'u Burundi ariko na cane cane mu gisagara ca Bujumbura leta ya Canada yasabye abanyagihugu bayo bakorera mu Burundi ndetse n'abahagendera kwirinda ingendo zitari ngombwa haba mu gisagara no hanze yaco mu bice na cane cane bihurirwamwo n'abantu benshi birimwo ibibanza byo kwinezereza utubari uburiro ndetse n'ahantu hari abantu benshi ikindi basabwa ni ukwirinda gutemberana impapuro z'inzira amafaranga bakayabika kure mu mahoteli canke amazu babamwo kuko n'ubusuma bwimonogoje ndetse n'ibindi bitandukanye n'ivyatangajwe na Loni ishami riraba umutekano navyo bisa n'ivyo ico yongera ko ihamagarira abanyamahanga baba mu Burundi guhorana umuriro mu matelefone yabo no kugendana nimero bashobora guhamagara byihutirwa mu gihe bahuye n'ikibazo canke bakeneye ubutabazi bwihuse banasabwa guhora bateze amatwi amakuru mashasha ku maradiyo na cane cane y'imbere mu gihugu kugira ngo babashe kumenya aho igihugu kigeze umutekano muke urangwa mu Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura watanguye kwibonekeza mu misi heze aho hagiye hategwa grenade mu bice bitandukanye bihurirwamwo n'abantu benshi abanyagihugu batandukanye bavuga ko ubwoba ari bwose mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura aho benshi muri abo banatinya kuvugana n'abamenyeshamakuru akarorero ni muri komine muha iri mu gisagara ca Bujumbura aho uburongozi bw'iyo komine igizwe n'amakaritie arimwo Musaga Kinindo Kinanira Kibenga na Kanyosha bwasohoye ingingo yo guhagarika ibikorwa bimwe na bimwe by'ubudandaji n'aharabigwa amasinema bamenyesha ko byakozwe mu ntumbero yo kubumbatira umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo izo ngingo nazo zibuza ibikorwa bimwe bimwe zirimwo kugara burundu ibibanza byose byahora byerekana amasinema birabujijwe gukina umukino wa biyare mu kabare imbere y'uko akabare gatangura gukora birabujijwe kandi ko butike idandaza inzoga ikongera ikicarika abariko baranywa abaguzi bategetswe kuja kuzinywera iwabo muhira abasanzwe badandaza inzoga y'impeke nabo nyene ntibemerewe kwicarika abantu uwiguze asabwa kuja kuyinywera iwe abandi bavugwa muri iryo tangazo n'abantu basanzwe bagura ivyuma bitandukanye nabo bategetswe kugira ibituro vyo kuguriramwo ivyo vyuma kizira kongera kuzunguruka muri karitiye zigize komine ya Muha ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abegwa n'iryo tangazo bakorera muri ivyo bice kugira ngo batubwire uko bavyakiriye bamwe muri abo batashimye ko amajwi yabo aja hanze bemeje ayo makuru ko hari abo mu ntwaro batanguye kugenzura hamwe hamwe bababwira ko bategerezwa kubahiriza ayo mategeko bagize bati turabona bashaka kutwomora sinzi aho bashaka kudushira kubaho bisigaye bigoye none batubuze no gukora ariko imana irahari uko niko batubwiye buzuye umubabaro mwinshi abandi nabo bakora mu mabotike bagize bati ibi byo bizokora kuri benshi narijyatweho bari basanzwe banatwigenza ko mu kutwaka amakori menshi ubuho ntibyoroshe ejo aho bukera baratangura kutwugarira bamwe batangure no kutwaka amafaranga adafise insiguro muri kino gihe abo twashikiriye benshi bavuga ko batinya kuvuga kuko hari icuka kibi mu burundi aho n'uwuvugiye kuri mikoro z'abanyamakuru afatwa nk'umwansi w'igihugu uyu mudandaza yemeye kutuvugisha akorera muri karitsiye ya kibenga nabyo twe batubujije batawe usohora intebe batawe utanga inzoga ku ibutike twe nk'ubu nta muntu n'umwe ariko aranywera inzoga ku ibutike eee byagiye mu ngiro na ba bandi bose bavuga ngo zandagara bya byuma za nki bya biki byose za voka bijya byose byahagaze nta muntu n'umwe yemerewe ikindi avuga ni uko abo bajejwe intwaro hari aho bitwara nabi mu ishyirwa mu ngiro ry'amabwirizwa aba yasohowe na leta kandi bajya b'iwacu ingene bavuga bavuga nabi cyane bavuga bazana amande ukuntu bakora bavuga bashyize ku igufuri kugira ngo bayikureko muwayina kereke shoza abazoza bashyira ku igufuri aho kuza kubuza bazoza bahana niko bazobikora aba nabo basigura ko ivyo byahagaritswe ku bwabo atari byo biteje umutekano muke je nta ngorane n'imwe ndabibonamwo kuko nka vyewe ndabifata ko abantu baba bariko birondera ubuzima si abantu ubuguti bayinjira mu mpangu ngo bokwiba abantu bivugirira ku ibarabara urashaka naho ishirahamwe orikome mu vyo riharanira harimwo iterambere ry'umwenegihugu kuri mikoro z'ijwi ry'amerika riranebagura iyo ngingo jean duwimana niwe avugira ishirahamwe orikome aga bagafata ingingo zituma abanyagihugu abantu bisumamwo uhagaritse ufashe ingingo nk'izo uba ufashe ingingo zihagarika ubuzima nizo yambaye buri kome turasigaye gutaka dutakamba izo ngingo zifatira amaboko imugongo umunyagihugu na cyane cyane yari asanzwe ay- ayugarijwe n'ubukene butagira izina turasabye ibyo bintu bihagarare vuba bwangu Ishirahamwe Oricom risigura kandi ko iyo ngingo nshasha y'uburongozi yerekana ko mu Burundi ata ntwaro ya demokarasi hari kuko izo ngingo zitagikwiye gufatwa hagihutihuti abarabwa nazo batabanje kugishwa inama. Ibibanza leta ya Canada na Loni cane cane ibuza kugenderamwo abakozi babo n'abagendera mu Burundi birimwo intara ya Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rirare n'inzira zerekeza ku Rusizi. Berekana ko ivyo bibanza birangwamwo ihangana hagati y'abajejwe umutekano n'inyeshamba zitera igihugu zituruka muri Kongo. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
si ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaca tuja muri tanzania ariko imbere yaho mbanze ndababwire ko bamwe mu bakenyezi baserukira abandi mu burundi basaba abanyamigambwe kumva ko umukenyezi ashobora gufata ikibanza ca mbere mu matora ku ruhande rw'abakenyezi basabwa guharanira ikibanza c'umukenyezi ku rutonde rw'amatora ategekanijwe muri ico gihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu na bibiri na mirongo ibiri n'indwi ino nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu ari imbere mu mwanya w'ikiganiro c'abakenyezi ijwi rya amerika tubandanirize muri tanzania hitigira ivy'abana bari munsi y'imyaka itanu bapfa ku mvo yo kubura ubuvuzi bukwiye vyariyongereye cane mu kiringo c'imyaka ibiri iheze mu nkambi ya nyarugusu irimwo abarundi inkuru y'umumenyeshamakuru james jovin ivyo bitigiri vyashikirijwe n'umuyobozi ashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ca tanzania bwana sudi mwakibasi mu nama yahuje leta ya tanzania amashirahamwe n'impunzi z'abarundi yabereye hagati mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa kane bwana sudi yemeza ko amatohoza aheruka gukorwa n'igisata c'ubuvuzi mu nkambi ya nyarugusu yerekanye ko abana barenga gato ijana n'umunani bari munsi y'imyaka itanu bicwa n'indwara zitandukanye harimwo malariya buri mwaka hashingiwe kuri ubwo bushakashatsi ubushakashatsi ibyo biterwa ahanini n'ubukene bw'imiti mu mavuriro abaganga bake no kubura imfashanyo z'imisegetera mu miryango Kambi ya Nyarugusu, vifo vya watoto chini ya miaka mitano, namba inatisha, idadi kubwa sana.
muri kambi y'inyarugusu abana bapfa bari munsi y'imyaka itanu igitigiri kirateye ubwoba cyane igitigiri cariyongereye cyane Idadi ya mahitaji kwenye usaidizi wa kibinadamu ni kubwa mno.
igitigiri c'ibikenewe ku bijanye no gufasha kiremwa muntu igitigiri ni kinini cyane wakati uwezo wa kuhudumia hayo mahitaji ni mdogo sana.
mu gihe ubushobozi bwo gutorera umuti izo ngorane ubushobozi ari buto cyane hali ya afya ikoje kambini ibijanye n'amagara y'abantu bimeze gute mu ikambi hali mkienda kwenye zahanati ikoje iyo mugiye ku madispensere bimeze gute hakuna dawa nta miti ihari hakuna madaktari nta baganga bahari kwa nini kubera iki hamna hela nta mahera ahari mu gihe bitigiri by'abana bapfa bitera byiyongera buri mwaka mu nkambi za Ruta na Nyarugusu Sudi Mwakibasi yumvikanisha ko leta ya Tanzania ata migambi ifise yo kugabanya cibure gukemura ico kibazo naangukia kwenye kundi ambalo halistahili usaidizi wa kibinadamu namwe mugwa mu mugwi udakeneye imfashanyo z'agateka kazi na muntu imfashanyo za kimuntu kwa sababu Burundi ni salama.
kubera yuko mu murundi haratekanye Kinachotakiwa ni kujiandikisha kurejea.
igikenewe ni ukwiyandikisha mugahunguka gusa umwe mu mpunzi z'abarundi yitabiriye iyo nama asanga ko leta ya Tanzania atakuntu izoja imbere y'amakungu yishimira ko yafashije impunzi z'abarundi mu gihe biboneka ko iriko irahonyanga agateka kazina muntu no kudatanga imfashanyo zikwiye bituma abana bariko barapfa ku bwinshi ego mwatubwiye yuko abana batoyi bapfa ku bwinshi ngaha mu nkambi ariko ni iki tuzagishika mu burundi twivunire ko tanzaniya yatwakiriye neza nariya mu gihugu murashobora gushika bakababwira ati igihugu ni nziza mukaryama ukwezi amezi abiri ariko ntimushobore kumenya ikiri indani y'umunyagihugu nyuma nyuma y'iyo nama turaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zitubwira uko byifashe mu mavuriro muri iki gihe imfashanyo y'imiti yagabanijwe ku rugero rukabije iyo bakwakiye rero ukaza kwigana indwara ukuntu umeze iyo ubiganiye ijya miti baguhaye baguhereza ubumanyi bubiri canke butatu butatu nyene bumaze hanyuma rero umuntu rero agaca ataha naho urumva utaha muhira hari igihe umuhereza nyabumanyi butatu baguhaye ntimumufatire kwenda natonze iminsi itatu ntwaye umucyuko ngaho hakurikirwa n'uburyo so byaze birambabaza rwose kwe niho ndaciye ndiyivumburira ko nyine sinsubire ko nuko ndaza kuvurirwayo mm, kwera ibyarangoye kandi hamwe batampa bakampa n'imi- nibampe n'imiti nyene igize bibonekana mu bitigi dukura mu ishyirahamwe kuwa ruje rigejeje ubuvuzi mu nkambi ya nyarugusu abana hafi magana atatu mirongo inani n'icyenda baravuka buri mwaka gusa kubera ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga ubuvuzi budahagije abaganga badakwiye no kutaronswa imisegetera abana hafi ijana n'umunani bari munsi y'imyaka itanu barapfa buri mwaka kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika ijwi rya amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri amerika uno munsi turabira hamwe ubufasha amerika iha amakungu porogaramu zo gufasha amakungu ni imwe mu nkingi zikomeye za politike y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika kuva intambara ya kabiri y'isi yose iheze yamara abanyagihugu bitegura kuvugurura inzego zifata ibyemezo mu matora yo mu kwa cumi na rimwe ntibiri mu bibahangayikishije thomas kamirindi yabiteguye ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uburusiya bwateye ukraine bushaka kuyigarurira leta zunze ubumwe za amerika yarahagurutse irahagarara yihutira kurengera ukraine mu kwezi kwa kane gushize perezida joe biden yashyize umukono ku itegeko rigenera ukraine amadolari miliyari mirongo itandatu n'imwe kuva rugikubita avuga ko guverinoma ye itazatezuka The United States walks away.
leta zunze ubumwe za amerika iramutse isunye ukraine yagwa mu kaga uburayi bwagwa mu kaga isi yigenga yagwa mu kaga byatiza umurindi abo ari bo bose bifuza kutugirira nabi icyo nshaka kubwira perezida putini nzi kuva kera kiroroshye ntituzasubira inyuma We will not walk away.
mu kwezi kwa cumi gushize umutwe wa hamas wo muri palestina wateye israheli wica abantu barenga igihumbi ushimuta bunyago abandi barenga magana abiri na mirongo itanu israheli yahise itangira intambara ikaze kuri hamas mu ndiri yayo mu ntara ya gaza intambara imaze guhitana abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu nk'uko hamas ibyemeza muri iyi ntambara naho leta zunze ubumwe za amerika ishyigikiye cyane israheli itegeko perezida biden yasinye mu kwezi gushize riteganyiriza israheli inkunga ya gisirikare y'amadolari miliyari cumi n'eshanu abasesenguzi nyamara basanga abaturage batitaye kuri ibi bibazo biri ku isonga muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika na politiki zo gufasha amahanga muri rusange muri iki gihe bitegura amatora james ferber ni mwarimu muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga american university ya hano i washington dc The issue of Ukraine barely registers.
ibipimo byerekana ko abantu batageze kuri batanu ku ijana ari abatekereza ko ikibazo cya ukraine gikomeye niko bimeze muri rusange ku birebana na politiki y'ububanyi n'amahanga umubano dufitanye n'ubushinwa gukumira putin cyangwa ibibera muri gaza on Putin and what's happening in Gaza.
intambara yo muri gaza yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye muri kaminuza za leta zunze ubumwe za amerika bariyama guverinoma yabo kubera inkunga itera israheli nk'uko abasesenguzi babibona ni ikimenyetso simusiga ko abaturage cyane cyane abakiri bato bashishikajwe no kumenya icyo inkunga igihugu cyabo gitanga mu mahanga zimaze barbara perry ni mwarimu muri kaminuza y'ubushakashatsi ya leta ya virginia university of virginia mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika
ndazi neza abakiri bato benshi bashitse mu kigero co gutora bahangayikishijwe n'amadeni y'amafaranga y'ishuri aka ni akarorero baribaza ngo kuki turi gupfusha ubusa amadolari amamiliyari n'amamiliyari turungika inkoho mu makungu muri ukraine muri israel kuki tutokoresha aya mafaranga mu biraje ishinga imbere mu gihugu cacu those monies domestically for other issues that need caring for in this country.
donald trump ushobora kuzaba kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwa cumi na kumwe nawe ntiyumva impamvu amerika itanga amafaranga menshi mu nkunga iha amahanga muri urwo rwego nk'urugero aherutse kuvuga ko atowe atarwanirira ibihugu biri mu muryango wa otan umuryango w'ubutabarane wa gisirikare w'ibihugu bituriye inyanja y'amajyaruguru ya atlantika sinzabarengera mu by'ukuri nabagira inama yo gukora ibyo bashaka byose ni akazi kabo ibyo ari byo byose inkunga zikubiye mu itegeko ryo mu kwezi kwa kane gushize zishobora kuba arizo za nyuma zikomeye ku rwego rw'isi muri rusange muri uyu mwaka mbere y'amatora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe gutaha usibye umukuru w'igihugu abaturage bazavugurura intebe zose magana ane na mirongo itatu n'eshanu z'abadepite bo ku rwego rw'igihugu n'intebe mirongo itatu n'enye ku ijana zigize sena y'igihugu uwo munsi kandi leta cumi n'eshatu zizatora abaguverineri bazo bashya hazaba n'andi matora menshi atandukanye yo mu nzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi bacu aha niho amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo agarukiye mwakoze kudutega abiri kuri mikoro ya lidiyane ninahazwe nadiataha niwe twari kumwe